turashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu by'ijwi rya amerika i kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda ni kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diane Diana Nininahazwe imiryango irenga amajana indwi yahora ifise amazu micungararo y'ahari ibiro vy'umukuru w'igihugu mu burundi ntigira aho ikika umusaya ikomeje guhangana na leta y'ico gihugu ku bijanye n'umuzibukiro ivuga ko ibwirizwa guhabwa aha turi hanze iki gipande gisigaye ni gito cane kandi nacyo giteye ubwoba ku buryo utohirahira ngo urakiraramo ahajya hose urabona ry'amafisira asigaye hajya n'ubu urabona ko isigaye ku gapande gatonya aba ni bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa gasenyi uri muri komune ya mutimbuzi mu ntara ya bujumbura ahari ibiro vy'umukuru w'igihugu c'uburundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo naho abanyagihugu baharurwa mu bihumbi baraye bahunze intambara ikomeye yahuje ingabo z'ico gihugu n'abarwanyi batwirwaneho mu karingi ni muri teritwari ya mwenga intara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abanyagihugu baharurwa mu bihumbi n'ibihumbagiza bari bahunze intambara ikomeye yahuje ingabo za leta y'ico gihugu n'abarwanyi batwirwaneho muri karingi ho muri teritwari ya mwenga intara ya kivu y'epfo iyi mirwano ibaye mu gihe muri ako karere ka minembwe bari bamaze umwaka mu gahengwe k'amahoro ibindi n'umumenyeshamakuru wacu vedaste ngabo abaturage batuye mu mihana ya karingi bidegu gitavi irundu ndetse na kiziba bahunze iyo migwano bamwe muri bo bahungiye mu bisambu by'imirima abandi nabo bahungira mu mihana iri mu nkengero za minembwe sebikamiro rwaganji ni umuyobozi wa lokalite ya karingi yarayibereyemo intambara iri mu birometero bigera kuri cumi na bitatu na santere ya minembwe yabwiye ijwi rya amerika ko iyo ntambara yatangiye kuri uyu wa kane ahagana saa tanu ubwo abasirikare ba leta barashe ku birindiro byatwigwaneho byari mu karingi habaye ejo haza ingabo za faridese ziturutse mu mikenge zinyura inzira yabo batura banyura nyuma yabwo baragenda bageze ahantu kuri kibati bahita bakambika bahindukirana umuhana wo kwa musinga batangira kurasa abaturage baho barahunga nyuma yabwo baguma kurasa inka abaturage bamaze guhunga berekeje ino abandi bo mu mikenke nabo basirikare baramanuka aho ngaho baharasiye abana b'abaturage batatu abana b'abaturage batatu barakomereka nyuma yabwo abavuye mu minembwe nabo baraza bageze kwa sebikamiro naho batangira kurasira bamwe mu baturage bo mu karingi ahabereye intambara bavuganye n'ijwi rya amerika mu gitondo cyo kuri wa gatanu bavuze yuko ibintu byinshi birimo abantu n'amatungo byapfiriye muri iyo migwano mariko nkunda abantu ni umuyobozi wa diokoniya y'abagatulika mu karingi yaraye mu gihuru mu mvura kubera iyi migwano avuga yuko ibintu byo mu muhana wabo byasawe n'abasirikare bari bavuye mu madegu ndetse no mu mikenge abanyatangira kurasa urufaya nyine gutyo babona umuntu bakarasa babona abantu bakarasa nuko hano hapfuye inka inka zima zapfuye zavuyemo umwuka ni cumi na zirindwi zarashwe zo zegereje inka zigera nka mirongo itatu isaza gutyo ni inkomeri kandi ziri mu nkomeri nazo zishobora gupfa hasahuwe amazu amamenaje cumi n'ane kubera iyi migwano yatumye bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi birimo amaduka amasoko amashuri ndetse n'ibinyabiziga byirirwa bidakoze abaturage bamwe barahungira begereye za gahwera kuva gahwera abandi begereye za za karongi ko baraja za karongi ni ukuvuga ngo hano hagati mu minembwe hagati niho bahunga begamira iriya misozi yindi iriya y'ibibira twavugishije umuyobozi w'ingabo za kongo mu minembwe kuri iki kibazo cy'iyi mirwano abaturage bavuga yuko ingabo ze zikorera mu minembwe zarashe ndetse zikica amatungo yabo atubwira yuko atari muri ako gace kandi ko atari isoko y'amakuru yacu cyakoza ku ruhande rw'abagwanyi batwigwaneho bo bemeza yuko atari bo bateye ingabo za FARDC zari zivuye mu minembwe no mu mikenge ko ahubwo arizo zabateye ngarukiye Felix ni umuyobozi wa twigwaneho mu Karingi ejo FARDC yaturutse aho bita muri santere yerekeza mikenke bageze aho bita kuri kibati bahurira n'abari baturutse mu mikenke ubwo barahananura izo bari bafite ubwo ngubwo abari baturutse mu mikenke bahita rero bakomeza direkisiyo ija mu karingi aho bita kwa mugenza ubwo rero niko kurasa amadifensi yacu yari ahari yatwirwana amakuru dukesha sosiyete sivile yo mu minembwe yemeza yuko bari bamaze umwaka wose mu gahenge k'amahoro gusa muri aya mezi abiri ashize ingabo zikorera mu minembwe bagiye bazishinja gufunga abaturage ndetse no kwica amatungo yabo iyi ntambara ibaye mu gihe muri kino cyumweru ahitwa tabundi mu birometero birenga mirongo itatu hari kubera intambara y'ingabo z'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara aka karere ka Minembwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kagiye kaberamo intambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho yegamiye ku moko ndetse n'imwe igafashwa n'inyeshamba z'amahanga zirimo Red Tabara Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira vedaste ngabo urakoze tuve muri kongo tuja mu burundi aho imiryango irenga amajana indwi mu yubatse amazu ahegereye ibiro by'umukuru w'igihugu ku mutumba wa gasenyi muri komine ya mutimbuzi intara ya bujumbura ubu itabaza ntigira hikika umusaya imvu ni kwera idashobora gusanura amazu yayo canke ngo yimuke kuko igihanganye na leta y'uburundi ku bijanye n'umuzibukiro ivuga ko ibwirizwa guhabwa ibindi kuri no nkuru ijwi rya amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi mu isomerwa na tiarive ndayishimiye habe ku murango turiruka habe mu ijoro tukiruka tuza kuraba aho twokwikikiriza hoba hameze neza uyu ni umwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa gasenyi muri komine ya mutimbuzi avuga ko kuva aho imvura itasuriye batakigira amazu babamwo amakuru duhabwa n'isoko ryacu ryahishikiye ni uko amazu amwe amwe yasenyutse burundu ayandi atagifise impome zikwiye hakaba n'ayandi yamaze kwata imigaga ba nyene ayo mazu barifumbereje aba ni bamwe muri abo aha turi hanze iki gipande gisigaye ni gito cyane kandi nacyo giteye ubwoba ku buryo utohirahira ngo urakiraramo ahajya hose urabona ry'amafisi asigaye hajya n'ubu urabona ko isigaye ku gapande gatonya tumerewe nabi gose nkaho imvura iguye habe ku murango turiruka habe mu ijoro tukiruka tuza kuraba aho twokwikikiriza hoba hameze neza ico kizu mubona kiri ngaho oye tuje tugenda tukaryama hajya aho mu bizu bitaruzura urabona ko yagisakaye agaca agihagarikira aho nyene abanyagihugu begeka ibomoka ry'ayo mazu kuri leta kuko yatanze itegeko ryo guhagarika ibikorwa byose bijanye no kubaka muri ayo matongo yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu ayo nayo aharugwa ku mahegitari ijana na mirongo itandatu abamwe imiryango iharugwa hafi ibihumbi bitatu n'amajana atanu uyu mukenyezi marita ndashagirijwe ahabaye imyaka irenga mirongo itanu urabona noneho leta nayo yadufatiye amaboko imugongo urabona ntidusanuye ntitugize gute batwemereye n'udufaranga ntatwo baduhaye kandi ntanya dufaranga ntacyo tuzotugura tubwiye ngo nitwuguruze konte n'izo konte amahera twuguruze ntayo twarise ubu n'uguherangira yaraheze buri kwezi bagatwara amahera n'aho yaduha yoba aya konte ntiyo bari ay'iwacu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu leta y'u Burundi yari yemereye abo banyagihugu umuzibukiro waharugwa ku mafaranga angana n'imiliyoni zitanu z'amarundi ku hegitari imwe ariko yagumye mu muhango na bugingo n'ubu muri kino gihe ihegitari imwe igeze ku mafaranga angana angana n'imiliyoni mirongo itatu umukuru w'umutumba gasenyi avuga ko abo banyagihugu bakeneye umuzibukiro uharugwa mu mamiliyaridi zirenga ijana amosi ndacayisaba asaba leta ko yobatunganiriza ikurikije ibiciro byo muri kino gihe uravye igihe baduharurira turabona munsi ibintu ingene biriko biramera ibintu vyaraduze ibikoresho vyo kubaka vyaraduze amatongo yarazimvye ahubwo mbere twosaba yuko na leta yosubira ikicara ikiyumvira najye amafaranga y'umuzibukiro yategekanije kayongerako kugira ngo abazimurwa ngaha bashobore kuronka iyo bazoja canke bidakunze ko yongerako duhe umuzibukiro yongere itekanye n'amaparisera abantu bashobora kwimukiramo ni mu gihe umushikiranganji w'ibyo leta yategekanije umuzibukiro utarenga ibice cumi ku ijana by'amafaranga abanyagihugu bariko barasaba prosper dodiko ariko yishura ku bibazo by'abakenguzamateka kuwa mirongo ibiri n'icenda w'ukwezi kw'icumi yavuze ko inama shikiranganji ari isigaje kugira ico bikoze ko turindiriye intumbero y'inama shikiranganji kugira ngo idufashe gutora senari ko kwapurika kuko twebwe igikorwa tekinike twaragihejeje twokwizeza rero abenegihugu ko iyo raporo yamaze kuboneka turaza gusaba turabe ko bocishamo ico gikorwa kikaja mu bintu vya mbere byokwigwa leta y'u Burundi yashinze ko ibiro by'umukuru w'igihugu bizokubakwa ku mutumba wa Gasenyi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda abanyagihugu bamwe bari basanzwe barahubatse amazu abandi barahaguze amatongo yo kubakamwo basaba leta gushira mu ngiro mu maguru masha ingingo y'amajana ane na mirongo ibiri na gatanu y'itegeko rigenga amatongo mu Burundi iyo nayo ivuga ko uwatswe itongo na leta afise uburenganzira bwo gusaba inshumbusho y'amafaranga
ijwi rya amerika amakuru yacu aracabandanya mu rwanda imiryango y'abayobozi bakuru mu rwego rw'amabohero muri ico gihugu bapfunzwe irabatabariza isaba ko barekurwa iyo miryango ivuga ko bapfunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko ibindi kuri ino nkuru na eric bagira ubusa abo bacungagereza icyarimwe n'abayobozi bakuru ku rwego rw'amagereza bafunzwe ari batatu felix kimararungu wari umuyobozi ukuriye amahugurwa n'imyitozo mu gashami kita ku bufisiye kazwi nka kadete mu kigo cy'amagereza i rwamagana na shahare kwizera wari umwungirije kuri uwo mwanya hari kandi patrick mugemana wari umuyobozi wungirije wa gereza ya rusizi bose uko ari batatu bari ku ipeti rya superintendenti ni ukuvuga nk'amajoro mu gisirikare mugemana na kwizera bari barandikiye amabaruwa umukuru w'igihugu basaba kuva mu kazi kandi bari bamaze amezi ane baratashye nk'uko amategeko abiteganya imiryango yabo ikavuga ko urwego rw'amagereza mu rwanda rwabahamagaye rubasaba kujya gufata ibisubizo bakihagera bahita baburiza imodoka bajya kubafunga bafungirwa magana mu kigo gitangirwamo amahugurwa n'imyitozo ku rwego rw'amagereza gereza umwe mu bacungagereza ni umuvandimwe wabo waduhaye amakuru yadusabye ashimitse ko twamurindira umutekano bafungiye aho batazi igihe bazamarayo batazi icyo bafungiye ijambo bababwiye ngo icyo babafungira nuko mubanditse basaba kuva mu kazi ubwo rero byaducanze twaratabaje twashatse umwavoka turi nk'umuryango yabo umwavoka yandikira sidi yandika kumwandikira sidi amusaba na odiyanse aranga amwandikira ibaruwa asaba kumenya ikibazo cy'abo bantu nuko barekurwa ntibamusubiza iyi nkuru ijwi rya amerika imaze iminsi ikoraho amaperereza kubw'uyu wahamagaye ijwi rya amerika mu gitondo cyo kuri uyu wa kane akemeza ko abavandimwe babo bafunzwe mu buryo buhabanye n'amategeko ntituzi bafunzwe ari abasivire ese babafunze mu rwego rwa rcs ese rcs ifunga umuntu batandukanye nawe amaze amezi ane batakimwe baramukoze kuri payoro ibyo bintu rero mudutabarize muturwaneho abantu barimo bararengana abafite ababo bafunzwe bagasaba ko ubutabera bwakora akazi kabwo aho kugira ngo bakomeze gufungwa mu buryo bita ubw'amaherere icyifuzo ni uko abo bantu bacu barekurwa bagahabwa ubutabera buboneye ubutabera butari butabogamye niba umuntu afite icyaha yashyikirizwe inzego zibishinzwe hanyuma akibazwe ku mugaragaro akisobanuriwe abagabo bafunzwe hafi ya bose bafite abagore babo nabo bakiri mu mirimo imwe muri iyo ifite aho ihurira n'umutekano uw'ijwi rya amerika yahamagaye imubaza kuri aya makuru yateze amatwi ariyumvira arangije akupa telefone ye ngendanwa kuva ku gicamunsi yo kuri uyu wa kane ijwi rya amerika yahamagaye madamu therese kubw'imana uvugira urwego rw'amagereza mu rwanda ariko ntiyatwitabye ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje ukuriye amagereza mu rwanda general vedaste murenzi n'umwungirije madamu hose muhisoni bombi twabahamagaye ntibyakunda ko tubavugisha nta n'ubutumwa bwacu basubije kuri iki kibazo minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu itegekwa na bwana vincent biruta nayo twayigerageje ariko ntibyadukundira izi nzego zose twashatse mu makuru ntiziboneke igihe cyose zabishakira icyo zadutanga dutangariza twakibagezaho mu bihe bya vuba abaduhaye amakuru bakatubwira ko abafunzwe uvanyemo kimararungu abandi mugemana na kwizera bari bamaze amezi ane barasezeye mu kazi kandi imishahara yabo itagisohoka ku ntonde z'abakozi ba leta hamaze iminsi humvikana uruntu runtu mu rwego rw'amagereza mu rwanda ahanini abaduha amakuru bakorera mu biro bikuru by'uru rwego bakavuga ko hagati y'abakozi ubwabo harimo amacakubiri ashingiye ku nkomoko ya buri umwe isoko z'ijwi rya amerika zizewe kandi zuzuzanya zemeza ko muri uru rwego harimo guhangana hagati y'abavuye mu gihugu cy'uburundi n'abavuye uganda uyu utabariza abavandimwe babo bafunzwe avuga ko amaze imyaka isaga icumi ari muri aka kazi ibivugwamo nawe niko abyemeza
none se umuntu yabigenzura ate wabigenzura ukoresheje abantu barimo kwirukanwa abo bose ni uko utagira amahirwe yo kubabona ariko ubabonye mukaganira bahita bakubwira ku itariki ya cumi n'imwe z'uku kwezi uru rwego rwashyize hanze urutonde rw'abakozi magana na cumi n'umwe rwirukanye gusa ntirurasohoka mu igazeti ya leta urwego rcs rubashinja imyitwarire mibi mu kazi ruswa n'ibindi ku miryango y'abafunzwe bakibaza uburyo babiri muri bo bari barasezeye mu kazi nyuma bagashyirwa mu gatebo kamwe n'abirukanywe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka nibwo ijwi ry'amerika yabagejejeho inkuru y'abacungagereza ijana na mirongo itatu na batanu bari bafungiwe i rwamagana mu buryo bemezaga ko bunyuranije n'amategeko kuva ubwo babashyize ahagaragara makumyabiri na batanu muri bo bagezwa mu nkiko ariko bose bafungurwa by'agateganyo bamaze hafi umwaka bahembwa badakora umwe mu bakorera ku biro bikuru by'uru rwego imbonankubone yabwiye ijwi ry'amerika ko mu kujya gufunga kwizera kimararungu na mugemana umwe muri bo yari yaje yitwaye mu modoka ye babategetse kwinjira mu yagereza arabyanga ashaka kwitwara mu modoka ye isoko yacu ikatubwira ko abamukuriye bategetse kurasa amapine y'imodoka ye abahawe ayo mabwiriza bakabyanga eh bagira urusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri leta zunze ubumwe za amerika perezida yatowe donald trump arabandanya kubaka abazomufasha gutwara muri manda yiwe ya kane muri iki gihe cy'inzibacuhu imbere y'uko atangura gutegeka amerika ku igenekerezo rya mirongo ibiri ukwezi kuza kwa mbere muri bashasha aheruka kugena harimo peter hegs yakaba yamugenye ku mwanya ukomeye w'umushikiranganji w'ingabo z'igihugu uyu ni umuntu ki thomas kamirindi aramutubwira abazi neza ibya politiki bemeza ko pete hexeth ari umwe mu nkoramutima za trump afite imyaka mirongo ine n'ine y'amavuko yabaye umusirikare kuva mu bihumbi bibiri na gatatu kugera mu bihumbi bibiri na cumi na kane yarwanye muri iraq no muri afghanistan yavuye ku rugerero afite ipeti rya major ubu ari mu nkeragutabara kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane yari umunyamakuru kuri televiziyo ya mbere irebwa cyane muri leta zunze ubumwe za amerika yitwa fox news yasezeye kuri aka kazi perezida trump amaze kumuhitamo icyemezo cya trump cyatunguye cyane abazi ibya gisirikare bavuga ko hexeth adafite ubunararibonye kuko atigeze akora mu nzego z'ubuyobozi za guverinoma kandi atigeze mu buzima bwe ayobora urwego runini kandi igisirikare cya amerika kiraremereye cyane mark montgomery yahoze ari umusirikare mukuru mu ngabo za amerika zirwanira mu mazi n'ipeti rya royal admiral ringana n'irya general majoro wo mu ngabo zirwanira ku butaka ni mwarimu wa kaminuza akaba n'umushakashatsi mukuru mu kigo cyitwa foundation for defense of democracies cy'i washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika yavuganye n'ijwi rya amerika
aya mahitamo ntasanzwe rwose na gato aka si akazi k'umutangizi twakagombye kuba twiteze umuntu ufite ubunararibonye budakemangwa mu micungire y'abantu n'ibintu
uretse ibyo abahanga mu bya gisirikare nanone banenga pete hexeth ko yaba afite ibitekerezo by'ivangura rishingiye ku moko n'igitsina ku bagore by'umwihariko avuga ko badakwiye na gato kujya ku ruhembe rw'imirwano mu ntambara
ndabivuga ntaryiminwa rwose ntitwakagombye kugira abagore mu mirwano kubagira mu mirwano ntibyigeze bitanga umusaruro ntibyigeze bituma twica abanzi kurushaho ahubwo bituma imirwano igorana cyane
nyamara rero igisirikare cya amerika kikozemo ubushakashatsi mu bihumbi bibiri na cumi na kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gisanga imitwe yacyo igizwe n'abagabo bonyine gusa yihuta kandi igira ingufu cyane mu mirwano naho ivanzemo abagore n'abagabo yishakamo kandi ikabona ibisubizo by'ibibazo bahuye nabyo mu mirwano cyane kurusha muri byombi morale yo ntihinduka ni imwe minisitiri w'ingabo za amerika ucyuye igihe lloyd austin generale w'inyenyeri enye ni ukuvuga urwego rwa mbere rwo hejuru yavuye ku rugerero mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu nyuma yo kuba umuyobozi w'imirimo mu biro by'umugaba mukuru w'ingabo zose za amerika umugaba mukuru w'ingabo za amerika muri iraq umugaba mukuru wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka n'umugaba mukuru w'urwego rw'ingabo za amerika rushinzwe uburasirazuba bwo hagati y'isi central command ntavuga rumwe na pete hexeth ku ruhare rw'abagore mu ngabo z'igihugu
abagore bafite akamaro kanini mu gisirikare cyacu turabakeneye turabizeye dushima uko mukora mwongera imbaraga zidasanzwe mu ngabo za mbere zifite ingufu n'ibikoresho kurusha abandi bose ku isi
hagati aho ibitangazamakuru byatahuye n'ikindi gishobora kuba ubusembwa kuri kandida minisitiri w'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika pete hegisefu yaba yarafashe ku ngufu umugore mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi wavuga ko baryamanye babyumvikanyeho ariko ngo yaba yaramuhaye n'inyoroshyo kugira ngo atazabishyira ku karubanda abakurikiranira hafi ibya politiki n'igisirikare basanga abasenateri bashobora kuzamubaza ibibazo bikomeye igihe azaba yabitabye kugira ngo bamwemeze cyangwa bamwangire kuba minisitiri w'ingabo z'igihugu gusa rero baramutse bamwemeje yaba abaye umwe mu bakomeye cyane mu butegetsi bw'igihugu usibye kuba umukuru w'igisirikare cya mbere gikomeye ku isi minisitiri w'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika ari ku mwanya wa gatandatu ku bashobora kuba perezida wa repubulika igihe umukuru w'igihugu yaramuka agize impamvu zituma adashobora kuzuza inshingano ze burundu aza inyuma ya visi perezida wa repubulika perezida w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu perezida ku bw'indagizo wa sena yo ku rwego rw'igihugu ni ukuvuga senateri umaze igihe kirekire kurusha abandi bo mu ishyaka rifite ubwiganze muri sena minisitiri w'ububanyi n'amahanga na minisitiri w'imari ya leta ijwi rya amerika nongaha duce dusohozera amakuru yacu y'uno mugoroba kuri mikoro mwari kumwe na diane ninahaziwe ku izina rya bagenzi banje bose ndabike banuwe ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho utaha
frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Mes frères congolais, maintenant je vais parler comme un frère en Dieu engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix, Les guerres entre nous ont fait assez de morts. Maintenant, il faut changer et marcher dans la paix. Trouver des solutions à travers nos discussions avec intention de protéger l'être humain. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix que Dieu nous demande, la paix, le souffle du monde. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix que Dieu nous demande, la paix, le souffle du monde.
ubw'inganzo yasobetse n'umunezero ingoma ntiyizivugire rimwe amakondera zikimbe yayaho ubw'inganzo yasobetse n'umunezero imyirongi n'impanda ntibivange bihuruzo yayaho ubw'inganzo yasobetse n'umunezero umva ibihozo by'abakobwa umva imihigo y'abahungu yayahuha